iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwabonye butandukana muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara ibiganiro byo muri iki gitondo birasozwa n'icy'umuziki ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari mu burundi cnidh komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu iramagana ibitero bya grenade bimaze iminsi byica abantu abamaze gupfa bararenga icumi byakomerekeje abandi barenga ijana mu gihe cy'ibyumweru bibiri ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda kubw'umugwi w'igihugu wigengujejwe agateka ka zina muntu umutekano wasubiye guhungabana bikomeye mu gihugu mu kiganiro Sixte Vinyine Muraba atwara umugwi CNIDH yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura iruhande yo kubitera ivyatsi yemeje ko abantu basigaye bari mu bwoba budasanzwe batinya ko umwanya uwo ari wo wose bashobora guterwa amagrenade aho boba bateramiye hose bikozwe n'abantu bataramenyekana asaba inzego z'umutekano kuri kanura umugwi w'igihugu wigenga ujejwe atekazina muntu uriyamirije wivuye inyuma ibitero by'iterabwoba byagizwe mu gihugu muri iyi minsi bigasasika inganda mu gisagara ca bujumbura no mu micungararo yaho nka ruziba kamenge carama na gatumba hamwe n'imitego ku mabarabara ya komine mugamba eka n'ahandi intumbero yabo si yindi atari ukuburabuza abenegihugu basanzwe bari mu mahoro n'umutekano umugwi w'igihugu CNIDH urasabye ushimitse inzego zijejwe umutekano kongereza uburyo bwo gukingira igihugu n'abenegihugu na cane cane ishire hamwe inguvu n'izindi nzego zo muri aka karere uwo mugwi wikeka ko abakora ubwo bwicanyi ari abanyepolitike bahunze igihugu yamara uwo mugwi ukavuga kandi ko hashobora kuba harimwo no kwihorahorana kubera ubutungane budakora neza uhimiriza abanyepolitike canke abo bose baba bafise ivyo baharanira kubikorana ubwitonzi bakirinda uburyo bwose bwo gukoresha igikenye ngo bihave bisubiza inyuma Burundi mu kugarukana injyane mu bene gihugu ni ukuvuga ko biba kwihorahorana ntibirekuwe n'amategeko umuntu iyo yagiriwe nabi aritura inzego z'ubutungane zikamutunganiriza hako umuntu agerageza kwihora cyangwa kwihanira wenyine ni ukuvuga ko ubutungane budakoze neza ibintu bikurikira biba bibi ubutungane butereza kuba ubw'akarorero kugira ngo dushobore kuba mu mahoro twebwe mu gatekazina muntu dukoze ivyo tujejwe abajejwe umutekano bagakora ivyo bajejwe abajejwe intwaro bagakora ivyo bajejwe turazi yuko n'ivyo vy'ubwicanyi vyohagarara umushikizamanza kizigenza wa repubulika aheruka kudo mu rutoki kuri abo banyepolitike umugwi cnidh wikeka ko bari nyuma y'ibitero vy'amagrenade cane cane mu gisagara ca bujumbura naho biruko bamwe mu bagirijwe nk'indongozi z'umugambi ms de utavuga rumwe na leta francois nyamoya umunyabanga mukuru wabo yarabihakanye ivyo vyagirije ntaho bifatiye kandi nta nta butungane bw'i burundi bushobora kubona ngo ngo bwagize amatohoza y'ukuri icyo umuntu ashobora kwibaza ni uko hashobora kuba harimo imvo za politiki zo kurondera abantu batavuga rumwe na leta y'u Burundi abantu bose barazi uko ubutungane bw'u Burundi bukora mbere n'umukuru w'igihugu wenyine yakoroye amosozi y'ubwo butungane buteye isoni nta muntu n'umwe rero ashobora kwemera ibintu bivuye mu butungane bene ubu nyamoya cyo kimwe n'abandi batatu barimo alexis nduhije atwara umugambi msd na marguerite barankitse atwara kandi yashinze ikigomezo sharomu gifasha imfubyi uburundi buheruka kubarungikira imitahe mpuzamakungu yo kubafata ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika naryo nyene ririyamiriza ivyo bitero mu itangazo yasohoye musa faki mahamat atwara komisiyo y'ubumwe bwa afurika asaba amakungu gufasha kugira ngo abakora ubwo bugizi bwa nabi abategetsi b'uburundi bafata ko ari iterabwoba bafatwe babihanigwe pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tuve mu burundi tujye hakurya i bukavu umurwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo abaturage biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana amabi y'intambara zagwiririye uburasirazuba bw'igihugu cyabo kugera mu bihumbi bibiri na gatatu imyigaragambyo yahuriranye n'imyaka cumi n'umwe ishize hasohotse raporo ya loni yitwa mapping report ivuga ku bwicanyi bwakozwe muri izi ntambara barasaba loni gushyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwaburanisha ababikekwaho mugenzi wacu temistokle mutijima yakurikiranye iyi myigaragambyo araduhiye inkuru
uyu muhango witabiriwe n'abagera hafi ku bihumbi bitatu wabimburiwe n'igitambo cya misa cyo gusabira ababuriye ubuzima muri ubwo bwicanyi cyabereye muri katedarali yitiriwe umwamikazi w'amahoro mu mujyi wa bukavu musenyeri francois savier mahoyi rusengo umushumba wa arikidiyosezi ya bukavu wayoboye iki gitambo cya misa yavuze ko batazahwema gusaba ubutabera ku babuze ababo n'abagizweho ingaruka n'ubu bwicanyi nyuma y'igitambo cya misa izindi gahunda zakomereje ku kibuga cy'ishuri rikuru nderabarezi esp mu mujyi wa bukavu aha bamwe mu barokokeye ubwicanyi mu bice bitandukanye by'intara ya kivu y'epfo bagarutse ku nzira y'umusaraba banyuzemo asimbi ago françois ni umwe muri abo uyavuga ko abasirikare barimo n'abavugaga ururimi rw'ikinyarwanda babasanze mu rusengero rwo mu cyaro cya abara ho muri teritwari ya fizi bakabamishamo amasasu nyuma urusengero bakarutwika mwenye alikuwa anaimbisha akatupatia moyo kwa kusema tuimbe na tuzidi kuomba. Lakini uwaririmbishaga yagerageje kudukomeza atubwira ngo turirimbe ndetse dusenge cyane nyuma y'iminota nk'icumi ariko batangiye kuturasa bacishije imbunda mu madirishya bararasa umwanya munini ubwo ari nako imirambo itemba amaraso ingwira bamaze kurasa abantu bacanye umuriro batwika urusengero rwose rwari rusakaje ibyatsi numvise umuriro natangiye kwinyagambura ndibwira nti reka nkureke mvemo ndebe uko nasohoka kubw'amahirwe amahirwe aho narindi hari hafi y'umuryango niko kugenda negera urukuta rwo ku muryango aho umuriro wari utaragera hanyuma ndasohoka nicara hanze mu byatsi topala haijafika nikakogota nikaikala kutumayani kidogo.
uyavuga ko ku bantu barenga magana abiri na mirongo inani bari muri urwo rusengero barimo nyina umubyara n'abavandimwe be batatu abashoboye kuharokokera ari cumi na barindwi gusa ubuhamya bw'uyu bwakurikiwe n'ubw'abandi bagenzi be bavuga ko barokokeye ubwicanyi nk'ubu bugambiriwe ku basivili mu duce dutandukanye turimo makobora kasika katogota kaniyora n'ahandi hose ho mu ntara ya kivu y'epfo abo bavuga ko benshi mu bagiye bicwa muri ubwo buryo bagiye batabwa mu byobo rusange hafi y'aho biciwe bwinshi muri ubu bwicanyi bwabaye mu ntambara y'inyeshyamba za AFDR yakuye mu butuku ubutegetsi hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu n'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi ndetse n'izayikurikiye zirimo cyane cyane yiswe intambara ya kabiri ya Kongo yari ihuriyemo ibihugu hafi ya byose byo mu karere n'ibyo hanze yako yabaye hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani n'uw'ibihumbi bibiri na gatatu itsinda ry'impuguke za Loni zakoze amaperereza kuri ubu bwicanyi muri raporo yazo yiswe mapping yashyizwe ahagaragara ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi mu bihumbi bibiri na cumi izo zagaragaje ko habaye ibikorwa bikomeye bihungabanya uburenganzira bw'abasivili n'ibyaha byo mu ntambara birenga magana atandatu izo mpuguke zavuze ko bimwe muri ibyo byaha bikomeye ku buryo byemejwe n'urukiko rubifitiye ububasha byavamo ibyaha bya jenoside imyaka isaga makumyabiri nyuma y'ubu bwicanyi ndetse na cumi n'umwe nyuma y'aho iyi raporo isohokeye abagizweho ingaruka nabwo bavuga ko bagitegereje ubutabera
dutekereza ko dukomeje kugaragaza ikibazo dutya ntitwifate mapfubyi haba vuba cyangwa kera ubutabera buzaboneka kuri abo bose bakoze ibyaha muri kongo raporo mapingi iri igikoresho kigaragaza neza ngo ni bande babikoze bakoze iki arumeniya byayifashe imyaka ijana kugira ngo hemerwe jenoside bakorewe n'abanyaturikiya wenda bizadufata igihe nk'icyo cyangwa kiri munsi byashoboka ko hanyuma nyuma yacu abana bacu bazakomeza urugamba ubu hashize hafi imyaka mirongo itatu ariko dukomeza gusakuza kugeza tubonye urwo rukiko mpuzamahanga rushobora kuzahera kuri raporo mapingi rukazakomereza amaperereza no ku bindi ihuriro ry'imiryango ya sosiyete sivile y'intara ya kivu y'epfo rivuga ko ibikorwa nk'ibi byo kwibuka bitegurwa mu rwego rwo gukomeza gusaba ko uburenganzira bw'abagizweho ingaruka n'amabi yabaye bwubahirizwa madame nene bintu ni umuhuzabikorwa wungirije w'iryo huriro aha aragira ati impamvu y'ibi ni ugusaba uburenganzira kubera ko murabizi ko kuva raporo mapingi yashyirwa ahagaragara inyandiko z'imigereka zayo ziriho n'amazina y'abakekwaho gukora buriya bwicanyi ntiziragaragazwa niyo mpamvu dukomeza gusaba ko bagaragazwa loni nishyira ahagaragara iyo migereka kandi hashyirweho urukiko rwihariye ruzaburanisha abo bantu babikoze ku bwa bwana george musongera umudepite mu nteko nshingamategeko ku rwego rw'intara ya kivu y'epfo arasanga ibyaha byakorewe ku butaka bwa Kongo biri no mu bubasha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kuba rwabikurikirana rukabiburanisha no mu gihe hatarashyirwaho urukiko rwihariye muri uyu muhango kimwe no mu yindi yabanje abasirikare b'ibihugu by'amahanga ku isonga u rwanda na uganda bakunze kugarukwaho nk'abagize uruhare runini mu byaha byakorewe mu burasirazuba bwa kongo gusa ku kijyanye n'ibi byaha u rwanda rwakomeje kubihakana ari nako rwamaganira kure raporo mapingi yabikozweho mu kiganiro aheruka kugirana na televiziyo france 24 yo mu bufaransa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka perezida paul kagame yavuze ko iyi raporo yifashishwa n'abavuga ko habayeho jenoside ebyiri avuga ko ari raporo itavugwaho rumwe y'igikoresho cya politiki kandi hari izindi raporo ziyivuguruza temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burasirazuba bwa congo mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nyuma y'aya makuru yo mu biyaga bigari tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'amerika ni kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushyika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iyi mwumva nyiraryo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye urukiko rukuru rw'ubucuruzi mu rwanda rwatesheje agaciro icyemezo cyemereraga banki y'ubucuruzi koje banki kugurisha hoteli y'umuryango wa rwigara twabyakiriye neza bisanzwe ko motivasiyo irimo irashimishije ubwo ibindi tuzabireba muri porosedire izakurikiraho metre janvier rwagatare wunganira mu mategeko w'umuryango wa asinapo rwigara ubuhorandi bwakuye u rwanda ku rutonde rw'ibihugu abaturage babyo batemerewe gukorera ingendo muri icyo gihugu kubera ingamba za covid cumi n'icyenda bigaragaza yuko ubuhorandi ndetse n'ibindi bihugu byinshi byabonye ibyo twakoze mu guhashya iki cyorezo ambasaderi olivier nduhungirehe uhagarariye u rwanda mu buholandi ayo makuru ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu mu rwanda urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwemeye kwakira ubujurire bwatanzwe na sosiyete premier tobacco company y'umuryango wa nyakwigendera sinapol rwigara umucamanza jean luc kibuka yavuze ko ubujurire bwatanzwe mu buryo bwubahirije amategeko icyo cyemezo cyahise gitesha agaciro icyari cyafashwe ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa cyenda cyemereraga banki y'ubucuruzi koje banki kugurisha hoteli y'umuryango wa rwigara iri mu kiyovu kiyovu mu mujyi wa kigali metre janvier rwagatare wunganira mu mategeko umuryango wa rwigara aravuga ko yakiriye neza icyemezo cy'urukiko twacyakiriye neza bisanzwe ko motivasiyo irimo irashimishije ubwo ibindi tuzabireba muri porosedire izakurikiraho
umucamanza kibuka jean luc wasomye urubanza yavuze ko ubujurire bwatanzwe mu buryo bwubahirije amategeko ibyo bisobanura iki mu by'ukuri yasobanuye ko ikirego cyatanzwe mu buryo mukurikije amategeko kuko mu iburana ry'ubujurire twamweretse ko twari twandikiye umwanditsi mukuru muri rdb atinda kudusubiza kuko twari dusanganywe ikirego cy'iremezo mu rukiko rw'ubucuruzi n'ubundi duhita dukora refere ariko wareba n'ibihe bivugwa muri iriya ngingo ya magana abiri na mirongo itandatu ugasanga byarubahirijwe ibyo rero niho yashingiye avuga ko ikirego cyacu cyagombaga kwakirwa kikaburanishwa noneho bakareba mu by'ukuri ibyo ptc yaregeye by'uko icyemezo cyo kugurisha cyatanzwe mu buryo budakurikije amategeko ubu ngubu niyo porosedire izakurikiraho none se iyo umucamanza avuze ko imikirize y'urubanza rwajuririwe iteshejwe agaciro biba bisobanura iki icyateshejwe agaciro ni icyaburanwe mbere ni ukuvuga kutakira ikirego cya ptc ibyo ni byo byateshejwe agaciro kandi ni nabyo byaburanwe ubwo rero hasigaye noneho kureba ibyo ptc yari yaregeye bitigeze binaburanishwa mu by'ukuri mushobora kutwibutsa muri make icyo ptc yaregeraga icyemezo cyatanzwe cyo kugurisha icyo bita pameti tuseri kidakurikije amategeko kuko hari n'ubundi urubanza rwabaye itegeko rubihagarika ubwo icyo nicyo kizaburanishwa noneho none se mu gihe byateshejwe agaciro kandi urukiko rukemeza yuko urwo ruhushya rwo kugurisha urwo wavugaga rwa pamiti tu seri rwatanzwe mu buryo budakurikije amategeko hazaba haburanwa iki urukiko ntirwemeza ko rwatanzwe mu buryo budakurikije amategeko porosedire yose yabaye izahita iteshwa agaciro iki ni ikintu gikomeye cyane kuba urukiko ruvuga ko uburyo iriya cyamunara yagombaga gukorwa budakurikije amategeko bisobanura ko iyo nzu itakigurishijwe ibyo byonyine birahagije biramutse rufashe icyo cyemezo nkawe wakurikiranye iby'uru rubanza kuva rugitangira akabona n'aho rugereje uyu munsi ni irihe somo wakuyemo nk'umunyamategeko mu by'ukuri ntabwo ari urubanza rurarangira no gucibwa ku buryo umuntu hari yavuga ati kuri uru rubanza ndasigaranye iki ariko navuga ko aho bigeze bishimishije numva twategereza porosedire yindi yarangira ahubwo ukaba ariho wambaza icyo kibazo janvier rwagatare wunganira umuryango wa sinapol rwigara ndagushimye cyane ku bw'aka kanyu uhaye ijwi ry'amerika murakoze ijwi ry'amerika indi nkuru ivugwa mu rwanda yerekeranye n'ubutabera ni iya ivone idamange iryamugwiza wakatiwe gufungwa imyaka cumi n'itanu n'ihazabu ya miliyoni ebyiri z'amafaranga icyemezo cyafashwe n'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru urukiko ruburanisha ibyaha byo mu rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba rukorera i nyanza mu majyepfo y'u rwanda iryamugwiza idamange ivone yahamijwe ibyaha bitandatu birimo ibyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ibyaha bikomoka ku magambo yatangarije ku muyoboro wa youtube inkuru irambuye eric bagira ubusa byafashe igihe kiri munsi y'isaha inteko y'abacamanza batatu bakuranwa mu gusoma icyemezo cy'urubanza ruregwamo madamu ivoni damangi ryamugwiza ibyaha bitandatu byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda mu cyumba cy'urukiko rufite icyicaro i nyanza mu majyepfo y'u rwanda yaba idamange abamwunganira mu mategeko ndetse n'ubushinjacyaha nta ruhande rwari ruhagarariwe hagaragaraga biganjemo inzego z'umutekano n'itangazamakuru nta cyaha na kimwe mu byaha bitandatu idamange yabayeho umwere ari naho urukiko rwashingiye rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka cumi n'itanu n'ihazabu ya miliyoni ebyiri z'amafaranga byinshi mu byaha ubushinjacyaha bumurega bishingiye ku biganiro yacishaga ku muyoboro we wa youtube yise idamange mu izina rye mu mabazwa yakoreshejwe mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha idamange yemeye ko ibiganiro mu majwi n'amashusho aregeshwa ari ibye ubushinjacyaha bumuregesha amagambo yavuze ko u rwanda ruyobowe n'agatsiko k'amabandi kayoboresha igitugu kibasira abacitse ku icumu rya jenoside kandi ko leta mu byo ikora nta nyungu bifitiye umuturage bumurega ko yavuze ko leta yavuyeho hasigaye baringa gusa ko u rwanda ruyobowe n'umuzimu n'ayandi avuga ko leta yirirwa yica abantu igatondekanya imirambo icuruza jenoside nyamara bayirokotse itabitayeho buramurega ko yahamagariye rubanda kujya kwigaragambiriza imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu ubushinjacyaha buvuga ko idamange nk'umuntu ukuze kandi wize azi ubwenge ayo magambo yayavuze abizi ko atari ukuri idamange mu myiregurire ye mbere y'uko urubanza ruburanishwa mu mizi yagiye abwira urukiko ko ibyo yavuze biri mu burenganzira yemererwa n'amategeko mu gutanga ibitekerezo mu isesengura ry'urukiko ruvuga ko amagambo yavuze arengera ihame ryo gutanga ibitekerezo ruvuga ko amagambo yavuze yateza intugunda muri rubanda kandi ko yari agamije guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda urukiko rwavuze ko hari n'amagambo idamange yavugiye kuri youtube atayafitiye isoko izwi yatera ubwoba imvururu n'ihohotera muri rubanda kuko bamubyarirwa avuga ko adashobora gupfobya jenoside kuko ari umututsikazi wayirokotse urukiko rwasesenguye imvugo ze ruvuga ko zigabanya uburemere n'ingaruka bya jenoside nyamara jenoside ari umutwaro ku gihugu rwavuze ko kuba idamange yararokotse jenoside cyangwa abe barayizize bitaba impamvu yo kuyipfobya rusobanura ko buri wese wakora ibyaha yabikurikiranwaho kandi akabihanirwa na cyane ko itegeko rirengera buri wese ni mu gihe ku cyaha cyo gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo ya leta yategetswe aregwa ko ubwo inzego z'umutekano zajyaga kumuta muri yombi yanze kuzikingurira akanakubita umwe mu bagenzacyaha akamukomeretsa umucamanza avuga ko idamange yabikoze yirengagije ko bamwibwiye anabona bamwe bambaye impuzankano z'akazi rwavuze ko yakoze icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi rwamuhamije kandi icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye ruvuga ko iki kiri mu byaha bidasaza kuko yagikoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani akiregwa mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe imyaka itatu iteganywa n'amategeko ku busaze bw'icyaha itararangira nyuma yo kumuhamya ibyaha byose uko ari bitandatu rushingiye ku ngingo z'amategeko urukiko rwavuze ko idamange yabikoze mu buryo bw'impurirane mbonezabyaha n'impurirane mbonezamugambi rwamuhanishije igifungo cy'imyaka cumi n'itanu muri gereza n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni ebyiri icyakora rwamusoneye igarama ry'urubanza kuko aburana afunzwe ni mu gihe ubushinjacyaha bwari bwamusabye gufunga imyaka mirongo itatu n'ihazabu ya miliyoni esheshatu z'amafaranga uru ni urubanza rwaburanishijwe mu muhezo yaba idamange ndetse n'abamwunganira mu mategeko badahari idamange yikuye mu rubanza ashinja inteko imuburanisha kubogama idamange yifuzaga ko urubanza rwe rwabera mu ruhame rubanda rukamenya ibyo aregwa kuko kuko yemeza ko ibyaha aregwa yabikoreye ku karubanda mu kiganiro na Maître Felicien Gashema umwe mu bamwunganira mu mategeko yabwiye ijwi rya Amerika ko batarabona kopi ikubiyeho icyemezo cy'urukiko ngo babashe kumenya niba bazajurira ibihano byahawe ubunganira avuga ko nibamara kubona kopi y'incarubanza bazayishyira idamange akazaba ari we wo kwanzura niba habaho ubujurire cyangwa butabaho Madame Yvonne Idamange ryamugwiza w'imyaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko yamenyekanye cyane kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri avuga amagambo akomeye ku muyoboro wa YouTube anenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda avuga ko azira akarengane ko kuvugira rubanda rutagira kivurira ari mu murongo umwe n'uwa bwana Aimable Karasira uzaramba nawe uregwa ibyaha byo guhisha ingiro jenoside no kuyihakana ibyaha nawe bikomoka ku magambo yacishaga ku muyoboro we wa YouTube Karasira nawe aheruka kubwira ijwi ry'Amerika ko atazitabira urubanza rwe eh bagira ubusa ijwi ry'Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
bakunze baradijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubuhorandi bwakuye u rwanda ku rutonde rw'ibihugu abaturage babyo batemerewe gukorera ingendo muri icyo gihugu kubera ingamba za covid cumi n'icyenda u rwanda rwashyizwe mu gice cy'ibara ry'umuhondo rivuga ibihugu byitwaye neza mu guhangana n'icyo cyorezo rubaye igihugu cya mbere kiri mu urwo rwego ku mugabane wose w'afurika uhagarariye u rwanda mu buhorandi ambasaderi olivier nduhungirehe aravuga icyo bisobanuye ku mpande zombi nibyo koko guverinoma y'ubuhorandi yavanye u rwanda mu cyiciro cy'ibihugu biri mu ibara rya oranje ni ukuvuga ibara risa n'icunga hanyuma rujya mu ibara ry'umuhondo ibyo rero bikaba bisobanuye iki mbere na mbere aya makategori ibi byiciro eh, bigomba kumvikana neza hari ibyiciro bine bijyanye n'ingendo guverinoma y'ubuholandi igiramo inama abanyagihugu babo kugirira ku isi yose Eh, rero hari ibyiciro bine hari icyiciro cya mbere cy'icyatsi ni ukuvuga ko nta eh, abantu bose bemerewe kugenda nta ngendo zibujijwe na nkeya hanyuma hakaba icyiciro cya kabiri cy'umuhondo aricyo abantu nabo bemerewe kugenda muri ibyo bihugu ariko eh, bakagomba kwitonda bakagomba kuba maso kubera iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda hakaba icyiciro cya gatatu nicyo twari turimo eh, cy- cy'uko leta y'ubuholandi igira inama eh, abantu badafite ingendo zitari ngombwa mu bihugu kuba bazisubitse hakaba n'icyiciro cya nyuma cyo cy'umutuku eh, aricyo cy- cy'uko ingendo zose guverinoma y'ubuholandi isaba eh, abanyagihugu bacyo ku- kuba bazisubitse twebwe rero twavuye nyine muri icyo cyiciro cya oranje tujya mu cyiciro cy'umuhondo tukaba rero ari igihugu cyonyine eh, cya afurika kiri muri icyo cyiciro cy'umuhondo kuko ibindi bihugu byose bya afurika biri mu cyiciro cya oranje cyangwa icyiciro eh, cy'umutuku bivuze iki rero ku byerekeye ingendo bivuze byinshi kubera ko eh, ubu ngubu turacyari mu bihe tugihanganye n'iki cyorezo cya kovide cumi n'icyenda ariko bigaragaza yuko eh, ubuholandi ndetse n'ibindi bihugu byinshi byabonye eh, ibyo twakoze mu guhashya iki cyorezo eh, haba mu mu mabwiriza yo kwirinda kovide cumi n'icyenda ya- cyangwa se aho tugeze gutanga inkingo eh, ku banyagihugu tukaba twizera rero ko bizateza imbere ingendo hagati eh, y'ibihugu byombi nk'uko byahozeho mbere eh, y'iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda none se mbere ya covid cumi n'icyenda abahorandi bajyaga mu rwanda bajyanwaga n'izihe mpamvu kimwe n'abanyarwanda bazaga aho mu buhorandi bazanwaga n'iki ubundi eh, hari indege ya ya KLM iyi kompanyi y'indege y'ubuholandi iza eh, mu rwanda inshuro nyinshi mu cyumweru ngira ngo ni inshuro enye eh, mu cyumweru eh, hari abaholandi bagiye biyongera kuva ko iyi ndege itangiriye ku- kujya mu rwanda abaholandi bagiye biyongera hari abakerarugendo bajya bajya mu rwanda hari abajya mu rwanda eh, gushora imari no ku, eh, gusura eh, inshuti ku buryo mu myaka ishize umubare w'abaholandi bajyaga mu rwanda wagiye wiyongera birumvikana ko mu gihe cya cya covid wagabanutse hanyuma rero n'abanyarwanda eh, nabo eh, kubera ko hari indege eh, iri direct ijya i Burayi ijya mu Buholandi eh, bayifataga ari benshi kujya gusura gusura inshuti n'abavandimwe eh, no gukora business zisanzwe haba mu Buholandi ndetse no mu bindi bihugu by'i Burayi kuko na eh, eh, Amsterdam nayo ni ni point de transit ni ukuvuga aho aba abagenzi banyura bagiye no mu bindi bihugu eh, by'i Burayi cyangwa se ku isi urebye ku ikarita y'isi uko iteye ubu magingo aya cyane cyane ukareba iy'uburayi usanga kuva ubuhorandi bwafata icyemezo cyo gushyira u rwanda mu gice cy'ibara ry'umuhondo ah, ni nk'aho abanyarwanda uwaramuka ageze mu buhorandi yagenda uburayi bwose kubera ko bwose ni nk'aho nabwo buri muri iryo bara ry'umuhondo nicyo bisobanura umunyarwanda we yakwidegembya uko yishakiye i burayi agafata viza ye eh, akajya mu gihugu ashaka kujyamo Eh, nibyo kubera ko eh, ibihugu by'i burayi hari byinshi bigendera kuri iyi viza ya Schengen ubundi eh, kuba, kuba u rwanda eh, rwarakomorewe bivuga ko eh, ash- umunyarwanda cyangwa se undi wese uturutse mu rwanda ashobora kujya mu buholandi cyangwa se mu bindi bihugu eh, biri muri iyo eh, espace eh, ya Schengen bikaba rero ari ari ibintu byiza kuko bizatuma ingendo zari zarasubitswe kubera covid zisubukurwa buhoro buhoro hanyuma ubuzima bukagenda bugaruka eh, uko bwari bumeze mbere y'iki cyorezo ari byo bituma nyine eh, ubuhahirane eh, ubucuruzi byongera kugera ku ntera byari bigezeho mbere y'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ambasaderi olivier nduhungirehe uhagarariye u rwanda mu buhorandi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukobe baro wamfashije kuyabagezaho mbashimire mwese kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi murangiza icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu kanya gato cyane mugenzi wanjye diyodone cyubahiro arabagezaho ikiganiro cy'umuziki mugire wikendi nziza murakarama